murumva ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ikomeje kubagezaho ibiganiro byayo mu kirundi n'ikinyarwanda kuri mikoro hano i washington muri kumwe nanjye etienne karekezi mwese kandi mbahaye ikaze kuri radiyo ijwi ry'amerika abarundi bose guhera ubu bwo kwitegurira guterera mu matora agiye kuzuza mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri na kare akimuhana akaza imvura ihise iyo ni imwe mu nzira zo gutsimbataza intahe yo kwikukira uwo ni umushingantahe amos ndimurwanko umujyanama wa mbere muri ambasade y'uburundi muri tanzania arahamagarira abarundi bahatuye kwitegura gutanga umusanzu wabo kuzakoresha amatora ya perezida muri bibiri makumyabiri iyi nkuru kimwe n'indi nkuru ku kibazo ku bibazo bitangiye kuvuka ku malisita abifuza ko abakandida mu rwanda batanze muri komisiyo y'amatora turazigarukaho mu kanya gato turabagezaho kandi ibijyanye na siporo ni ku ijwi ry'amerika mwese mbaye mbararitse reka aya makuru y'umwanya tuhereye mu rwanda ishyaka ps imbera kuri ritavuga rumwe na leta y'u rwanda rihangayikishijwe n'amakuru avuga ko umwari diane rwigara yaba yarateruye urutonde rw'abanyarwanashyaka baryo akarukoresha mu gushaka imikono ishyigikira kandidatire ye mu matora y'umukuru w'igihugu ni mu rwanda umunyamakuru ry'amerika i kigali mu rwanda eric bagira ubusa ejo kuwa gatandatu yari mu kiganiro ukuriye ishyaka madame christine mukabunani yahaye itangazamakuru komisiyo y'igihugu y'amatora icyo twavuganye ni uko twabajije niba barateruye koko urutonde uko rwakabaye bakaruterura bakarujyana ari orijinali ariko ikiriho ntabwo ariko bimeze hari amaforumire buzuza impapuro buzuza uko batubwiye hakaba amazina madame christine mukaburane perezida w'ishyaka ps imbera kuri ritavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu rwanda imbere y'abanyamakuru arasobanura ibiganiro bagiranye na komisiyo y'igihugu y'amatora nyuma yo gutangaza ko umwari diane shima rwigara yakoresheje urutonde rw'ishyaka ryabo uburyo buhabanye n'amategeko ngo kandidatire yemerwe ku mwanya w'umukuru w'igihugu mu matora mu mpera z'icyumweru kirangiye kuwa gatanu nibwo komisiyo y'amatora yatangaje urutonde ndakuka rw'abemerewe kwiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu mu matora ateganijwe mu kwa munani abakandida ni perezida w'u rwanda paul kagame uza ku iturufu ya fpr inkotanyi ishyaka rimaze ku butegetsi imyaka makumyabiri n'itatu frank habineza ku ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije na bwana philippe mpayimana umukandida wigenga mu bataremerewe harimo n'umwari diane shima rwigara mu byatumye komisiyo itesha agaciro kandidatire yivuga ko yashyize abantu mirongo itatu na bane ku rutonde rw'abamusinyiye bavanye ku rutonde rw'umutwe wa politike ps imberakuri komisiyo y'amatora ikomeza ivuga ko kuri urwo rutonde harimo abantu cumi n'umunani bagaragaye ku ilisiti y'akarere ka kicukiro n'abandi cumi na batandatu bagaragaye ku ilisiti mu karere ka gasabo muri abo harimo n'abapfuye nk'uko komisiyo ibivuga ishyaka ps imbera kuri rikimara kubyumva ryatumije ikiganiro n'abanyamakuru mu maguru mashya mu mugambi wo kwitandukanya n'ibyavuzwe madame christine mukabunane perezida w'iryo shyaka aravuga ko urutonde bivuga ko rwibwe rwari ruteye ni urutonde murabizi ko umutwe wa politiki iyo ujya kwiyandikisha utanga urutonde n'amasinyatire y'abantu bawushyigikiye iyo mutangira ishyaka urwo rutonde rero nirwo rwakoreshejwe barutwara kuri komisiyo y'igihugu y'amatora harimo amazina si rwose ariko harimo amazina menshi ari kuri urwo rutonde n'amarangamuntu kandi mu by'ukuri ba nyirayo mazina nibo barwanashyaka bacu nyine batubwiye ko batigeze basinyira umuntu uwo ari we wese ushaka kuziyamamaza uru ni urutonde byumvikana ko rukomeje guteza urujijo rubaye kuko rwarageze mu maboko y'umwari rwigara cyangwa se bamusinyishirizaga mu gihe cyo gushaka imikono yemewe rwaba rwaraturutse muri minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu yemezaga amashyaka muri minisiteri y'ubutabera yabandikaga mu igazeti ya leta nk'amashyaka yemewe cyangwa se imbere mu ishyaka ubwaho kandi pesi imbera kurigaragaza ko riyihangayikishije impungenge byo biraziduteye kubera ko urumva umuntu avuze ngo nakoresheje urupapuro rwa runaka kandi ntabwo wigeze umuha ni ikibazo ikindi ni uko abarwanashyaka bacu nabo baravuga ati twebwe twasinye dushinga ishyaka none impapuro twasinyeho zirimo zirakoreshwa mu bindi bintu bati bimeze biti mudusobanurire ni ngombwa rero yuko abarwanashyaka bacu tubasobanurira bakabimenya ariko n'abandi banyarwanda bose muri rusange bakamenya uko ikibazo kimeze muri iki kiganiro n'abanyamakuru ishyaka ps imberakuri ryakomeje gushimangira ko ritaramenya inkomoko y'urutonde rw'abarwanashyaka baryo rishinja rwigara kurukoresha ashaka ko kandidatire ye yemerwa ryavuze ko niribona amakuru ahagije uwo bizagaragara ko yabigizemo uruhare rizamujyana mu nkiko uwakoresheje urwo rutonde ninde ni diane shima rwigara ariko reka tubanze dukurikirane twiteguye ko nituramuka tumenye neza amakuru ibimenyetso byose tubifite tuzamutwara mu rukiko ariko nyine tuzanabanza duhure n'abarwanashyaka bacu cyane cyane ko aribo birimo kureba nubwo turi abayobozi yego tukaba tubavugira ariko tuzanahura buri wese atanga igitekerezo ariko icy'ingenzi ni uko tubona ko tuzareba ubusanzwe ntaho amategeko y'u rwanda azitira umurwanashyaka uwo ari we wese mu ishyaka runaka kuba yasinyira undi muntu ku giti cye cyangwa se gushyigikira undi murwanashyaka mu rindi shyaka ariko bisaba ko ubikoze biba ku giti cye bitabaye ku gatwe k'ishyaka cyangwa se ishyaka rikabikora mu buryo buzwi ingero zifatika amashyaka psdpr na ppc yashyigikiye bwana kagame wo mu ishyaka fpr inkotanyi muri aya matora y'umukuru w'igihugu amwe muri ayo yabikoze ishyaka rye ritaranamwemeza ishyaka ps imbera kuri ryo ryatangaje ku mugaragaro ko ntawe rizatanga mu matora kandi ntawe rizashyigikira mu buryo bw'umwihariko ritanga uburenganzira kuri murwanashyaka kuzatora uwo yabona yagirira igihugu akamaro bwana jean claude munyanshongore mu ishyaka ps imbera kuri agashimangira ko ariyo mpamvu bahagurutse bamagana ibyavuzwe haramutse hari uwabikoze umurwanashyaka wacu ashobora kuba yahindura idini nk'uko wabivuze iyo hatangajwe ko ari ishyaka ryakoze ibyo bintu biba byumvikana ko ari ibintu byumvikanyweho n'ubuyobozi bw'ishyaka gushyigikira umuntu runaka siko biri rero niyo mpamvu twafashe iyi gahunda yo kuvuguruza ayo makuru no gukuraho urujijo kugira ngo ababyumva abanyarwanda muri rusange bumve neza aho ukuri kuri nk'uko ps imbera kuri bisobanura koko birasa n'ibiteye urujijo kumenya inkomoko y'urutonde rw'abarwanashyaka baryo uburyo rwaba rwarageze kuri rwigara nubwo ps imbera kuri ivuga ko bigaragara ko yibwe yabimenye komisiyo imaze kubitangaza ikindi kandi ps imbera kuri igice kiyobowe na madame mukabunane rivuga ko abarwanashyaka bari kuri urwo rutonde babaye aba mbere mu guhamagara ubutegetsi bw'ishyaka bavuga ko ntaho bahuriye n'ibyakozwe haribazwa uburyo bo ubwabo bamenye ko bari kuri urwo rutonde mu gihe komisiyo y'amatora nayo itigeze igaragariza abashaka kuba abakandida imikono itari iya nyayo haribazwa barabibwiwe nande ryari ibyo ni ibibazo ps imbera kuri ivuga ko bikiri mu rwego rw'iperereza ariko abakurikiranira ibintu hafi batifuza kumvikana mu itangazamakuru bo bakanzura ko niba koko byarabaye byaba bifitanye isano n'ibyabaye mu minsi ishize ubwo amafoto agaragaza ukuri yagiye ahagaragara avuga ko yari aya rwigara abo bakavuga ko byose bigamije kumwanduriza isura ariko na nanone bishobora kurangira nk'iby'ayo mafoto ishyaka ps imbera kuri ryavuze ko ku ikubitiro bitari mu nshingano zo kuvugana na rwigara ngo bamenye icyo avuga ku birego bamushinja ijwi ry'amerika nayo yakomeje gushaka diane rwigara ku murongo wa telefone ntiyabonetse tuzakomeza tumushake twumve icyo abivugaho eha bagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva iza indwi gushika iza indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
nibutsa abakomeje kutwumva ko mukurikira radiyo ijwi ry'amerika yumvikanira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda kuri mikoro ni etienne karekezi ambasade y'u Burundi mu gihugu cya tanzania irahamagarira abarundi baba muri icyo gihugu kwitegura kuzatanga inkwererano ni umusanzu wo kuzakoresha mu matora y'umukuru w'igihugu mu mwaka wa bibiri na makumyabiri ni mu myaka ibiri n'igice iri imbere ibi byashyikirijwe kuri wa gatandatu ubwo abarundi baba arusha muri tanzania bahimbaje imyaka mirongo itanu n'itanu irangiye uburundi bwigenga bwikukiye ni inkuru tugeze na mugenzi wacu umunyamakuru ry'amerika urarusha muri tanzania peri karaveri niyo nkuru abarundi baba muri tanzania cane cane yarusha bahimbaje imyaka mirongo itanu n'itanu iheze igihugu cabo cikukiye kuri uyu wa gatandatu kubona babikoze inyuma y'indwi imwe itariki y'ukuronka intahe yo kwikukira ibaye ubuserukizi bw'uburundi buvuga ko bwari bukiriko buritegura neza umuhanuzi wa mbere muri ambasade amos ndimugwanko yaboneyeho akaryo ko kwibutsa abarundi ko babwirizwa guterera kugira ngo naho abafasha igihugu batohaba amatora yo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri azogende neza musabwe rero guterera uko mushoboye twereke amakungu ko abarundi dushobora kwitunganiriza amatora azira utunenge abarundi bose guhera ubu ko kwitegurira guterera mu matora agiye kuzoza mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri na kare akimuha nakaza imvura ihise iyo ni imwe mu nzira zo gutsimbataza intahe yo kwikukira na demokarasi mu gihugu cyacu musabwe kwibuka imitego abarundi basivye muri mirongo ibihumbi bibiri na cumi na gatanu aho a- abari biyemeje kudufasha mu kwiyonjorora hasigaye indwi imwe gusa ngo amatora atangure insabwenge zose zisabwe guterera mu gu- mu gutorera umuti ibibazo biri mu gihugu ivyo navyo bijanye n'ubukene ubushomeri isesagurwa ry'i- ry'ubutunzi bw'igihugu ibiturire hagati y'akazi na muntu imico y'abarundi n'indero ndundi y'abana igenda itituka ubunebwe n'ibindi wasanzwe atwara ibiro by'ubuserukizi bw'igihugu ciwe biriyarusha yahanuye bene wabo ko bokwirinda kwifatanya n'abansi b'u Burundi hariho abarundi bataramenya iyo twavuye aho duteye n'iyo tugana maze bakifatanya n'abansi b'intahe y'u- y'ukwikukira abarundi bene wacu tubasabye kwirinda gusubira kugwa mu mitego y'abo basesankuyoza mwame muzirikana iminsi yose na hose ko atawahemukiye igihugu na bene igihugu ngo yererwe nimba igihugu gifise ingorane n'abarundi bafise ingorane tubikiriza abarundi bose ko uburundi ari igihugu c'abarundi gitwarirwa mu burundi kandi gitwarwa n'abitorewe n'abarundi ijambo ry'umuganwa Rudoviko Rwagasore yarondeye intahe yo kwikukira naryo nyene ryarumvirijwe mu gacerere ntangere ni ijambo ryakomewe amasha adasanzwe kuko abari aho bemeje ko n'ubu rigifise akanovera nshaka ko atanumwe yogirwa nabi nshaka ko leta yoba umuvyeyi ahumuriza bose akabakingira nimugwane mu nda n'abo mwahora muhiganwa ntimwishime ntimushire isoni nayo imihimbiri ibisuma n'abambuzi nibamenye ko nibafatwa bazohanwa nyaguhanwa niko umugambwe wanje watsinze ariko nta nsinzi ndemera ntabonye ko uburundi bwose buri mu mahoro mwihirwe n'amajambere y'ukuri
abana bakiri bato b'abarundi barerekanye mu ntambo zabo zitandukanye z'ikirundi ko batibagiye akaranga k'igihugu ndetse n'abari aho bose barabafashije gutamba izo mbyino byekarabe niyo nkuru yarusha ku bwijwi ry'amerika
abakomeje kutwumva ni radiyo ry'amerika yumvikanira i washington dc ni ku cyumweru birumvikana abenshi aho muri murimo kwidagadura abandi mwagiye gusura inshuti n'abagenzi ariko ejo kuwa gatandatu nibwo ikipe ya rayon sport yahawe igikombe cya shampiyona yari yahawe mugenzi wacu jean claude munyandinda yakurikiranye umukino wa rayon sport n'ikipe azamuye muri tanzania nk'uko yabitumenyesheje ejo rero byari ku munsi w'ejo kuri stade ya kigali i nyamirambo habereye umukino mpuzamahanga wa gicuti wahuje ikipe ya rayon sport yo mu rwanda na azam fc muri tanzania uyu mukino wari wo mu rwego rwo gushyikiriza rayon sport igikombe cya shampiyona yegukanye mu mezi abiri ashize ariko hakabura umwanya wo kugitanga kubera kutumvikana ku munsi w'iki gikorwa hagati y'ubuyobozi bw'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu rwanda ferwafa n'ubuyobozi bwa rayon sport tugarutse ku mukino nyirizina warangiye ikipe ya rayon sport itsinze azamu fc ibitego bine kuri bibiri ibitego bya rayon sport byatsinzwe na pierre kwizera dominique savio nshuti kevin muhire na shasir nahimana ku ruhande rwa azamu fc abatsinze ibitego ni mudatiri yahaya na muhamed yahaya byari ibyishimo byinshi ku bakunzi ba rayon sport twumve perezida w'abafana b'iyi kipe ku rwego rw'igihugu claude muhawenimana nk'uko umeze neza umeze neza igikombe nubwo tukibonye bitinze ariko ni icyacu nitwe twagikoreye bimeze neza rwose ni umunsi w'ibirori byavuzwe ko mwari mwifuje ko babahereza kino gikombe ku munsi mwari guhuraho n'ikipe ya PRFC muri shampiyona ntekereza ko nabyo ariko ari ibiro bidasanzwe ko mwari kuba muhura na mukeba ibyo ntibyashobotse ese mubona kuba mwarahisemo uyu mukino wa zamu murabona nta gihombo cyangwa se birasa nk'aho bingana Ah, igi- igihombo cyasa naho kirimo ko uriya munsi burya inkonihira igihe buriya rwose byari sawa cyane ariko nyine ntibyashobotse ariko natwe tububuje yuko dukeneye igikombe kuri mace twateguye kandi mace ikomeye ko ntabwo twakujya gufata ma- igikombe kuri mace ya kiyovu ntacyo bitwaye ariko igikombe ni icyacu n'ubundi abareba nibo baza nibo bagikoreye baracyishimiye kandi bagize n'uruhare kugira ngo tugitware ibirori birimo igitaramo cya muzika mu rwego rwo kwishimira igikombe byakomereje mu ihema riherereye muri kan kigali gusa mbere yaho gato ibyishimo bya rayon sport byajemo kidobya ubwo uwari usanzwe ari umutoza wayo masudi juma yatangazaga ko asezeye mu ikipe ku mpamvu ze bwite tugiye mu mikino y'abana mu gihe hasigaye iminsi mike kugira ngo ibiruhuko by'amashuri abanza n'ayisumbuye bitangire harimo gutegurwa gahunda y'imikino y'abana izatangira mu mpera z'uku kwezi umwe mu bahagarariye imikino n'amarushanwa y'abakiri bato Nelson Mukasa aradusobanurira ibiteganyijwe musanzwe bitumenyereye muri vakansi z'abana Ah, icyo gihe bifasha abana kugira ngo bige neza bifasha abana kugira ngo batekereze neza mu gihe kiri imbere mu mashuri atangira bigafasha n'ababyeyi cyane cyane kugira ngo ah, umwana igihe agiye muri siporo ah, aho kugira ngo asigare mu rugo asigare mu bintu bitandukanye mu rugo bimu- bituma atagira n'iterambere mu mu- mu myigire ye igihe igihe asubiye mu mashuri ubu twabateguriye vakansi vakansi y'iki gihembwe yo izaba ifite uburyo yihariye itandukanye na vakansi za- zishize ku buryo hari ibintu byinshi twabateguriye by'abana dufite ahantu henshi abana bazakorera imyidagaduro hano muri stade twateguye ko ab- abana batari bategereye hano mu bice bya stade twabategurira ahandi hantu mu mu nkengero z'umujyi ahantu bakorera siporo hari ahantu twateguye hari ibibuga abana bazagenda ba- ba- bakorera siporo batarinze kuza kugira ngo badusange hano ahubwo hafi yabo muri iyi gahunda y'imikino y'abana bato mu gihe cy'ibiruhuko harimo umupira w'amaguru imikino y'intoki koga tenisi na karate yari Claude Munyandinda i Kigali urakoze cyane claude munyandinda abakomeje kutwumvanira radiyo ijwi ry'amerika yumvikanira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda umwanya tugezeho turawuharira ikiganiro ntorere kazoza gitegurwa na studio ijambo ikorera i bujumbura mu burundi nturere kazoza
Jerome Niyonzima ndagwikaze muri kino kiyago cha politike ntorere kazoza cha studio ijambo gisamirana hano ku ijwi rya Amerika no munsi nkaba ngiye guha akanya mugenzanje Terence Manirakiza aganire n'abatumire batatu Honorable Sylvestre Bikorindagara seruki mugambwe Sanyafro debu Honorable Jean de Dieu Mutabazi arongoye umugambwe Eradebu hamwe na Faustin Ndikumana arongoye ishyirahamwe Parsem aho baja kurabira hamwe intambwe Uburundi buteye ko muri kino gihe mu bijanye no gutsimbataza demokrasi aho hakaba ari mu gihe umugambwe Sanyafro debu uri kurahimbaza imyaka mirongo ibiri n'itanu umaze wemerewe ku mugaragaro n'imyaka mirongo ibiri n'ine utsinze amatora ya mbere ya demokarasi terance manirakiza ijambo ni rwawe faustin ndikumana mwarakoze icigwa uno munsi mugerageje kwihweza mubona aha mu burundi vyoba biranga eh, intwaro rusange ariyo demokarasi bigaragara n'ibihe haracara akaze kuko niyo turiko turumviza amadisikuru y'abana bariya hariho n'abashaka kwigarukiriza ku- ku- ku- ku- gutegura amatora gusa babona ko demokarasi iteguye amatora biheze demokarasi biba- biba- biba- avuga amatora gusa ibindi ugasanga arabibangiriye n'abandi nabo usanga navuga amatora usanga nabo nyene hari ukuntu ko kwihuta cane mu kugira amatora kugira aribyo bashikira bishikira ugasanga na opposition ibintu bizana ukoze opposition ugasanga hari nabo nyene usanga hari gushobora kuba eh, hariho nko kurenza karimbiri mbere njovuga rero yuko ku ruhanwa rwose haracari ico guhindura ingendo naho bimwe tubifise mu mategeko abyemera mugabo nabyo bikeneye gukosorwa mu mategeko gushirwa mu ngiro mugabo mu ngendo naho kabisa haracariho uruhara runini kugira intwaro rusange yumvwe neza n'abarundi n'abatere politike bayikora haba ku butegetsi no muri opozisiyo urabona yuko hakiri akantu gahazengira turaza ego mwe muraje kutubwira ko hari ibintu bitari bike bigaragaza ko kumbure intwaro rusange iri iriho mubwira muti muri ibyo byose mwatubwiye byerekana ko hari intwaro rusange eh, aha mu burundi byose umuntu arashobora kubibona namubwira muti aha naho hacu urashobora kubibona ku rugero rw'amategeko uba byanditse no muri paratike ukayibona mugu ukabona neza ko hakiri agahaze agahazi neza na neza Eh, tuhava tukagaruka ko kumbure Eh, ukabona ko butubwire hari n'igituma agahaze mukabona.
mugabo kwitwa yuko nk'imigambwe hari mu bundi urabona imigambwe irahari amatora mu burundi araba opozisiyo mu burundi ashobora kugira ashobora wateza iyindi mugambwe udaharanira utari muri uta- uta- utari ku butegetsi Ivya- ivyi- vy'amaegalite de de droit de chance biranditse mu mategeko amwe amwe separation de pouvoir mu mategeko hamwe baravuga ati ubu- ubu- baravuga ko bi- ko ko bihari naho hariho amategeko yo gukosora davantage urumva ivyari verite publique navyo baravuga ko amategeko biba bihari mugabo bumva ko hari inzizi zimwe zimwe bamwe bavuga ngo ntidushobora gushikira abanywanyi bacu abantu barafungwa baragira gute urumva n'ibintu tuvuga tuti ni ukuraba ako gahari ngene umuntu yogateza imbere Eh, hariho naho ari ibintu bya sipirite de pouvoir civile pouvoir militaire usanga ahantu ugasanga abapolisi bari kubarubaha nk'inzego zimwe zimwe izi z'abaprokira parike canke n'ibiki ugasanga hari abakoresha igikenye kijanye n'ibu- n'ubusirikare ugasanga nabo barumva yuko demokarasi abatoye bari hejuru Ivyo rero n'ibintu by'ihindurwe separasiyo yo gutandukanya ubutegetsi hoho nabona bicagoranye hari abantu bashaka gukoresha ubutungane bo muri executive hariho aba muri executive badashobora kumva ko inama nshinga amateka ibwirizwa kubakontorora kugira ikontorora ibikorwa byabo urumva mu ngendo haracariho ako gukosora reka kaza kumbure turaza kugagaruka ko tuze kuranka kumbure naho dufatira kugira ngo turabe icokogwa reka mpe ijambo honorable bikora indagara murabyo nabwe muri sawa nyafurodebu uno munsi ntambwe tugeze ko muri ibi muhinga yaje kutubwira byerekana ahari intwaro rusange mubona mu burundi uno munsi tugeze tugejeje heye
murakoze umushinga ntahe faustin ibyo yashikirije ubwa mbere yavuze ibyerekana intwaro rusange uko imeze si ukuvuga ko ariko bimeze mu burundi yavuze ati biranditse ibyo nibyo nanjye ndamushigikiye ibi byose yavuze nk'uko imigambi itezwa kuba myinshi hanyuma ko hatezwa kuba liberite pibulike no kuvuga kuyisanzura mu byo gushyikiriza intuze ibyo wiyumvira kuvuga ibi bya regire dore majoritati abarushije abandi batware mugabo batwarire bose ibyo biranditse na cyane cyane mu ma mu masezerano y'iyarusha no mu ibwirizwa shingiro ukemeza ko opozisiyo ibaho aho mu bisanzwe iteza kuba gutyo ibyo yavuze byose ndabyumva mugabo mu nyuma niho yagiye kuvuga ati haracariho ibintu byo gukosora urumva aho ni aho tugeze rero naho ngo mbashike ibi byose yavuze ndabyemera niko byategerezwa kumera ariko siko bimetse nk'ibi byo kuvuga ati intwaro rusange yerekanwa n'imigambwe myinshi none ubu imigambwe myinshi iri hehe ko mbona n'iyihari yitwa ko ari ingwizamurongo gusa myinshi iri mu kwaha k'ubutegetsi iyihari nayo yitwa ko ari iya opozisiyo ntihabwa aho ivugira irabutswe iraburabutswe iraburabutswa gute kumbure iraburabutswa gute ntibyama byumvikana mu maradiyo urambatse urumviriza aho urumviriza aho baza baravuga ati ba naka babujijwe inama basanze ari batatu baca barabafata ngo bari mu nama kandi akazi k'imigango ari ryo kwigisha kugira inama urumva ibyo byose kuburabuzwa abantu bafungwa ngo bari muri fnr cyangwa bari muri msd cyangwa muri forodebu ibyo mwama mwabyumvise ikindi nacyo navuga yuko atamigambwe myinshi iriho ni uko umugambwe uri ku butegetsi uragira uburyo bwose ku buryo umuntu atari kumwe nabwo bamuburabutsa batamuburabuje bakamukwegera iwabo bamuhaye ni nka za gasopo mu byerekeye iby'akazi guhabwa akazi cyangwa kuguma aho wari uri mu kazi cyangwa kuduzwa ipete wari kuba diregiteri bagapfa bahashyira ufite amashuri make mu bwoko kugira bakubwira ati wewe cyangwa bakaguha mitasiyo kugira uvane n'umugore wawe n'abana uze gukorera ku rugaca usanga utegereje kwinjira muri uwo mugambwe mugabo atari uko uwuyumvamo mugabo kugira ushobore kubaho no kubeshaho umuryango urumva aho nta migambwe iba ikirihari myinshi n'ubu ni uko ukumbure guserukira iyi mugambwe mu biganiro byo ku maradiyo byerekana ko umugambwe uba uhari naho uvuga uti agahaze naho kaba kakihari ndakubwiye mu maradiyo yahe ko hasigaye iyo sanganiro gusa naho nyine sinzi ko musohora byose biba byagiye ariko ubu abayizi cya abazi iradiyo iri shika hose cyane ni iradiyo y'igihugu ntayihari kera bumviriza iradiyo yitwa erupeya rwose rwose barayumviriza ubu ntayihari aho n'izindi uzi zahavuye urumva ntariho agahaze tuvuze tugiye muri ibi bya liberite pibulike naho nyine nakubwiye liberite pibulike biri muri ibyo by'uburenganzira bwo kujya hamwe mugakorana uca hamwe ugaserura icyiyumviro cyawe manifesitasiyo pibulike kandi manifesitasiyo ni uko ubutegetsi buca bubyita ngo n'umugumuko ya ni kwerekana ari umunezero cyangwa umubabaro ku biriko biraba cyangwa bigira bibi uri kurerekana kandi hajya birafasha ubutegetsi nuko batabizi mugabo ugasanga biraburabutswa baca bagira ngo yamwe ntibishoboka kugira amanama nobaha akarorero kamwe nk'ibyo by'inama twebwe muri sawa nyafurodebu turi mu gihe twise ukwezi kwa demokarasi kubera imyaka mirongo ibiri n'itanu tuzohimbaza itariki mirongo ibiri na zitatu z'ukwezi kw'indwi sahwanya forodebu yemerewe gukora ku mugaragaro warasabye inama twogira kuri romeridie twari kuba mbe hoteli suruse dinire twari kwigira itariki mirongo ibiri na zibiri turandika amakete barateba kutwishyura baratubwira ngo makete yarazimiye baza kutwishyura hasigaye iminsi tutagishobora no gutanga ubutumire ku bantu b'abanyacubahiro tubishyira mirongo ibiri n'icyenda twagiye kuyigira uwo mwanya usigaye uri muto cyane nk'ibyo ni ibintu cyangwa ugasanga baciye bavuga ngo isare yarafashwe hariho utwitwazo twinshi bagira cyangwa hajya dutora abantu tubemeza ngo barongore ibi bisata n'ibindi by'igihugu byemezwa n'inama nshingamateka nkenguzamateka ugasanga
none ubundi umushinga amateka tuza kuba ashyira imbere ibyumviro by'umugambwe cyangwa ibyumviro by'ubwiwe iby'umugambwe iyo bitumbereye mugabo arinda gutora akurikije uko abyumva ku mutima mu bisanzwe umugambwe we yimwumvishije birakunda umugabo guhe ako karori k'aka maramazi icyo gihe batora umuntu yabaye icyegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu yitwa busokoza bernard mu gitondo baramwanze nka bose ku mugoroba bamwemera bose wibyo ubisigura gute we ntumva ko ari intwaro y'intuze y'igikenya donke ntibakira inama nshingamateka abajije umwana umwazi batanu basangira ntawe wanze umubanyi wawe umeze nkawe bisanzwe reka duhe ijambo muri kano kanya honorable jean dodier mutabazi mugira muti mu mugambwe wanyu intambwe tugeze ko mu nzira ya demokarasi icya mbere nagira ngo tubare twumvikane ni uko turi ko turitegereza iyo tuvuye n'iyo tujya ku byerekeye intambwe two turatera demokarasi ntiduhere icyenda na gatatu nibyo honorable bikorenda byo ati rega imigambwe myinshi uguhiganwa n'ibindi twabitanguye itandatu na rimwe ntimwibagire yuko hageze ibya indepandanse hariho abarundi batari bashyigikiye yuko tworonka indepandanse ubwo nyine ni ukuvuga dutereze amaso ntitugarukire kuri ijya myaka mirongo ibiri n'ine wavuga icyenda na gatatu duhere kuri iyi myaka mirongo itanu n'itanu niho twavuga tuti inzira ya demokarasi twagiye turatsitaraha twagiye turatsitaraha reka turabe ingene tutosura kandi gutsitara turabe iyi myaka mirongo itanu n'itanu iyo tuvuye turabye iyo tuvuye kuri iyi myaka mirongo itanu n'itanu hari ikintu bita sitabiriti urabona ibi bihugu twavuga yuko byadutanze kwinjira mu ntwaro za demokarasi barajya mu matora muga ntibajyana inzara igihugu kiguma gitekanye barareka ntuze kutumvikana mugabo igihugu kikaba gitekanye ni ukuvuga sitabirite aricyo gituma rero uri ko urubaka demokarasi nka twebwe turi imboneza utegereza kuvuga ati turajya mu matora mugabo igihugu kigume gitekanye ntihagire ibisubira kuba nk'iby'icyenda na gatatu ntihagire ibisubira kuba nk'iby'itandatu na rimwe ntihagire ibisubira kuba nk'iby'itandatu na gatanu kugira ngo uronke ibintu byose uba ukeneye gateye akazina muntu igihugu kigume gitekanye iyo migambwe myinshi uyigumane n'iyo liberite d'opinion byose ubironka neza igihugu gitekanye ntihagire rero umuntu aca yidohora uwutsinze ntibatsindeho n'uwutsinzwe ntibatsindeho burya rero ibyo bibiri tubiteranije niwe uca uronka igihugu gitekanye
urakoze terance murakoze nabo batumire mwari kumwe muganira ibya demokarasi mu burundi barakoze nabo bariko baradutega yombi jerome niyonzima ndabipfurize kuranirwa mu banki no mu byanyu nawe ubutaha turagushimiye nawe jerome niyonzima aho ibujumbura namwe inshuti mwakomeje kutwumva rero twongeye kubashimira kuri uyu munsi w'icyumweru dushimiye kandi abadufashe gupogeza ibiganiro barimo fatuma arara arimasi na enjeniyeri bari kumwe kuri mikoro hano bashingitwari mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi mwese kandi aho mukomeze mugire ibi byiza n'abanyu